ఇది నిజ్వి జామేరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki zibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo na parisere yo mu kamenge yonyene uba bayigurishije muri yaridi hariho iryo mu rumonge bavuga ko ryoba ryaguzwe miliyoni amajana ubu biharugwa mu mamiliyaridi aba yamaze gushika nka zibiri uyu ni tasien sibomana avugira iprona ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u burundi turavuga no ku mpunzi ziba mu ikambi ya mulongwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zidogera ishyirahamwe hcr ku mucamanza muri sentare nkuru ya gasabo mu rwanda yategetse ko ingingo y'umucamanza wa mbere ku camunara cy'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera asinapol rwigara ridategerezwa guhinduka hamwe n'imwe mu miryango iharanira agateka kazina muntu mu rwanda ishima umugambi wa leta wo kwegeranya no kubika amakuru ya adn ku banyarwanda bose amara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana dushikiriza amakuru yaduteguriye aroyisi urakoze fidele turahera kuyavuga muri afurika ibiro bya perezida wa algeria abdelazize butefrika amaze igihe kirekire ku butegetsi byatangaje ko azobuvako ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane z'uku kwezi kwa kane igihe manda yiwe ya kane izoba irangiye aya makuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta eps ejo ku munsi wa mbere icyo kinyamakuru kivuga kandi ko butefrika azobanza kubona ko igihugu kizobandanya gitwarwa imbere yo kuva ku butegetsi abanyagihugu amasinzi ba algeria bamaze amayinga mu myiyerekano bamusaba kutongera kwitoza no kuva ku butegetsi yashitse ko kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda butefrika ubu afise imyaka mirongo umunani n'ibiri y'amavuko kandi amagara yiwe asanzwe yamukitse byari bitekanijwe ko algeria itunganya amatora mu kwezi kwa kane turimwo itariki ya cumi n'umunani ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika bwatanze imiliyoni cumi na zitanu z'amadolari yo gufasha ibice byasinzikajwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyiswe aidayi muri mozambike ibyo byashyikirijwe n'uburongozi bw'igisirikare cya amerika gikorera ku mugabane wa afurika ejo ku munsi wa mbere ikigo cya amerika kijejwe iterambere mu makungu usaid nicyo kijejwe imfashanyo ya amerika muri ibyo bikorwa kimaze gutanga imiliyoni zibiri zitandatu n'ibice bibiri z'amadolari gushika mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu turangije nk'uko abategetsi babishikirije ejo ku munsi wa mbere igihuhusi kivanze n'imvura aidayi cyateye mozambike zimbabwe na malawi mu ndwi zibiri ziheze abantu barenga amajana indwi barapfuye ibihumbi baratejwe ingo zabo nayo ijana na mirongo ine bafatwa n'ikiza cya korera mu gisagara cya beira mu gihugu cya mozambike umushikirizamanza mukuru wa repubulika wa venezuela ariko arasaba abashinga amateka gukura ubudahangagwa kuri yuwani guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi iyo ngingo mu gihe yokwemezwa ishobora kuba inzira yo kumuta mu ibohero umushikirizamanza mukuru michael moreno ejo kuwa mbere yavuze ko guaido akwiriye gufungwa kuko yarenze ku itegeko rya sentare ryamubuza gusohoka hanze y'igihugu mwibuke guaido asanzwe afise ubudahangagwa ahabwa n'amategeko nk'umukuru w'inama nshingamateka mu kwezi guheze yaragendeye ibihugu bitari bike vyo muri amerika yo mu mpanuko aho asaba yasaba imfashanyo yo gukura perezida nicolas maduro ku butegetsi leta ya maduro kandi yagiriza guaido guhamagarira abanyagihugu mu mabarabara kudurumbanya igihugu kandi ko ahabwa amafaranga adaciye mu buryo bwiza n'abanyamahanga hano muri amerika abademokrate biganziye inama nshingamateka muri iyi ndwi bafashe icyemezo cyo gusaba icegeranyo cyose cy'ibyatohojwe n'umushikirizwamanza adasanzwe robert mura ku ruhare uburusiya bwoba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu yo muri bibiri na cumi na gatandatu basaba kandi ko batanu mu bahoze ari abategetsi mu biro bya perezida trump bitaba bakishyura ibibazo by'abashingamateka umugwi w'inama nshingamateka ujejwe ibibazo by'ubutungane wasabye ko iyo raporo yose ibashikira hatarenze kuri uyu wa kabiri hamwe n'ivyemezo biyiherekeza umushikiranganji w'ubutungane william bale yashikirije mu ndwi iheze ko ashobora gushira ahabona ico cegeranyo hagati mu kwezi kwa kane mu gihe iyo raporo itotangwa kuri wa kabiri umurwi ujejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka utekanya kubisaba biciye mu itora rizoba ku munsi wa gatatu mu gihe rero ico cegeranyo kitotangwa kuri wa kabiri abo batanu basabwa kwitaba inama nshingamateka basanzwe baranatumwe ko mu matohoza ya mura kuvuga ivyo bazi nimba Trump yaravogereye ubutungane mu kugerageza guhagarika ayo matohoza nayo ntumwe idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika zarmani karizage yari ikabule muri afghanistan ejo kuwa mbere kubonana na perezida wa afghanistan ashraf ghani hamwe n'abandi bategetsi mu twigoro two kurondera inzira yo guhagarika intambara imaze imyaka cumi n'indwi muri icyo gihugu urugendo rwa karizage karizade murambabarira ikabule rubaye mu gihe hitezwe ibindi biganiro n'abatalibani idoha muri katare bishobora gutangura hagati muri uku kwezi kwa kane ibiganiro biheruka ku murwa mukuru wa katari ahari ibiro vya politike by'abatalibani byarangiye mu kwezi guheze karizade avuga ko byateye intambwe zishimishije ku meza y'ibiganiro hari ko inteko mvamakungu ziva muri afghanistan abatalibani nabo bakemera ko icyo gihugu kitazosubira kubamwo iterabwoba
urakoze aloyisi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku burundi aho bamwe mu badasigana bo mu mugambwe iproni baba barivuga rumwe n'ubutegetsi bari mu icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi anisete niyongabo bagabisha abajejwe kwemeza ivy'ubuguzi bw'amatungo kanaka ko buciye mu mategeko kudahirahira ngo bemeze igurishwa ry'amatungo y'uwo mugambwe mwiketa abadasigana cumi na batandatu baherutse kwandikira abanoteri bose mu burundi basiguye ko hari amatungo ya iprona ariko agurishwa bidaciye mu mategeko ijwi rya amerika twagerageje kurondera abashize ko umukono kuri iryo kete bari bemeye guhava bagira icyo batubwira mu nyuma yaho bahava bisubira ko tumaze kubabura twaciye twikora kuri iprona iba barivuga rumwe n'ubutegetsi tubaza ko icyo kibazo bakizi mu kiganiro Tasiye Sibomana avugira iyo iprona yahaye mugenzi wacu Diane Ninahazwe yamubwiye ko ari ikibazo kimaze igihe ibimaze kugurishwa byababa amamiliyaridi abiri twebwe mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi twarandikiye ikete urongoye titre foncier turandikira abanotere bose baranandikira n'amabanke eka abantu bose bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ku igurishwa canke ku itangwa ry'amatungo y'umuganga w'adasigana iprona ubu rero twebwe ico twobivuga ko ni uko abo babibonye bateba mugabo nk'uko babivuga mu kirundi kibisukugwa ikibi ni uguherayo ko batinze bakavyuka twe twibaza yuko ivyo bavuga batarira busema ejo rero canke hirya y'ejo amategeko agasubira gukurikizwa mu gihugu no mu mugambwe wacu abo bantu bazobibazwa ubwa kabiri bazobibazwa nabo bihenda ngo baraguze mu kirundi baravuga ko atawusomera induru ivuga murumva hariho imanza zaciwe hariho amategeko ngenderwa ko yaba ayabo bo kumugumya bemera n'ayo batemera ivyo byose biragaragaza yuko bo bariko baragurisha atabubasha ataburenganzira babifitiye none uwo muntu agura yibaza ko azobiherana hanyuma mbega ayo matungo y'umugambwe w'abadasigana iprona ahanini agizwe n'iki ahanini bagurisha amazu bakagurisha amaparsele amapermanance murumva yuko ni ugusenya nyine umugambwe urumva basaba gukunda ni bamwe bavuga bati ninagenda ibisigaye ntibambaze bariko baranyonora nyene kuko intemba bugende niko niko vyama bigenda bakagurisha ku gatwe kabo canke ku gatwe k'umugambwe erega aho barinda bandika abo bari kumwe ni ukubera babona n'ayo mahera bakuyemwo adakoreshwa ku nyungu z'umugambwe yaba ngira ngo babikoresha ku nyungu z'umugambwe abo bari kumwe nibaza ko bataba bara barasohoye ayo izo nzandiko tubona Eh, mwanditse mwebwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ikete rishasha abari muri iprona yemewe n'ubutegetsi harimwo abariko baratungwa ko agatoke abashatse kugurisha barabo nyene mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi canke baranahindaguritse kuva eh, umugambwe wacu ugomba gutwarwa uko sendedevide bishaka abakurikiranye bose nta n'umwe yigeze a- akurikiza akarangamutima nta n'umwe yakurikije amategeko icyo gituma aho mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi washaka bari abo nyene mugabo bari bagicuditse na ba konsiliya n'abo baniseti bose ubu rero ngira ngo hariho akandi kahaze ahandi igihe twandika bose ba- bari babibona kumwe bigiye gusambuka ubu n'ahandi bahorana hari ico iprona itari kw'ibaba ry'ubutegetsi iragerageza kuvugana n'uyo murwi wa- wundi uri muri iprona yemewe n'ubutegetsi harimo n'icegera ca kabiri c'umukuru n'amashingamateka kuri ico kibazo kugira mwumve ingene iyo mirwi ibiri ishobora gukemurira hamwe ico kibazo n'ubwo mutakiri hamwe igihe babivuga ntitwiriwe turavugana mugabo twebwe uko tugwa tuvuga niko tuvyuka tuvuga barazi yuko iyo ntumbero y'ukwanka kw'amatungo y'umugambwe aja mu minwe y'akagwi canke y'abantu babiri canke batatu eh, bibi bidakurikije amategeko barazi ko twebwe twavyamirije kuva kera kugwa si bibi birashika eh, ikibi ni uguherayo Eh, baramutse rero eh, basubiza agatima mpembero twebwe turabatera intege tuti mwabibonye mutebye mugabo aho mubiboneye hose nimugerageze muje hamwe na twebwe twabibonye imbere kugira ngo turabe ko twokiza eh, na bikeyi bigisigaye hari nk'amafaranga muba muzi iyo mitungo iriko irashaka kugurishwa yoba aciye yemwe ibivugwa vyovyo bigeze ku mamiliyaridi urumva nka parisere eh, yo mu kamenge yonyene natwe dusumira uba bayigurishije umuriyaridi naho ngo muri raporo batanze kumugumya bavuga ko ari miliyoni amajana ndwi urumva n'izo si nke hariho iryo mu rumonge bavuga ko ryoba ryaguzwe miliyoni amajana hariho ngaha kuri eh, boulevard de riprona hariho n'ahandi za buyenzi ubu biharugwa mu mamiliyaridi ngira ngo ama- aza yamaze gushika nka zibiri ndabumva neza rero hambavu y'ibishaka kugurishwa hariho ibimaze kugurishwa yego cyane hari ibimaze kugurishwa nk'iyo parisere yo mu kamenge yaraguzwe n'uwitwa venera eh, kazohera hariho byaguzwe na ba rurimirije hajya mu buyenzi ahahora perimananse ya ya komine mu buyenzi eh, hariho n'ibindi ibyo byose n'izo zo mu rumonge ntazi waziguze mugabo ibyo ni byamaze kuribwa Tasien Sibomana muvugira iprona ibaba ritavuga rumwe n'ubutegetsi murakoze kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika murakoze namwe kuba mwanyiyumviriye kandi ndabashimiye mu badomwa ku rutoki ko boba bariko badandaza bidaciye mu mategeko amatungo ya iprona harimwo umukuru wa iprona ishami ryegamiye ubutegetsi ariwe abel gashatsi twagerageje kumurondera kugira twumve ico avuga tukimutora yatubwiye ko twosubira guhamagara mu nyuma ntiyasubira kwitaba amatelefone yacu turabandanya tumurondera
radiyo ijwi rya amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka makumyabiri n'itanu irangiye kuba bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika rigitangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu rwanda mwese twarabatumikiye niba uri umwe mu bo twatumikiye niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe nawe turagutumiye uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe waduha ubutumwa kuri facebook adrese yacu ni radiyo yacu watwandikira kandi kuri email kuri radiyo yacu at gmail com cyangwa ugaterefona kuri akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe turagutumiye
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo impunzi ziba mu ikambi ya mulongwe zirenga amajana ane na mirongo umunani na zitatu ziridogera ishyirahamwe rya hcr ku bijyanye n'inyubako kuko kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ngo ntizironka amafaranga yo kwishyura abafundi babubakiye amazu yo kubamwo inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari murongwe vedaste ngabo izi mpunzi ziri muri aya mazu zifite ubwoba y'uko abafundi bashobora kuzayabakuramo bakabura iyo berekeza kuko abafundi bamaze igihe kigera ku mwaka bubatse amazu ariko impunzi zikabura amafaranga yo kwishyura kuko ishyirahamwe rya aseri hari impunzi zitaraha amafaranga y'inyubako buhungu pascal ni umwe mu bubakiwe amazu ku bw'iwe bavuga yuko bigoye gutahura ukuntu hari abantu baje mu kwezi k'icyenda k'umwaka ushize bahabwa amafaranga ariko iyo bamaze umwaka wose nta mafaranga na make barahabwa yo kwishyura abafundi nka jewe ndamaze umwaka wose ndi ngaha mu iyi nkambi umufundi yaranyubakiye kugeza ubu n'ubu ariko yaramaze kunsohora amafaranga twararindiriye turabura urumva bakubwira ngo bazoyonka mu matelefone muga mwayo matelefone ugasanga telefone hamwe baratwugururira abandi ntibabugururire n'ubu nkaje nk'akaroro kiwanje maze umwaka wose by'ukuri sindaronka n'amahera cumi ubu mufundi yambwiye ngo nta kuntu ushobora kuba mu nzu ndakubakiye umwaka wose uguma uyiryamamo genda wishyuze haseri hama izindi he ndaguha amafaranga ubu rero abo bantu bajejwe haseri baguma batubwira ngo rindira rindira kuko baguma baduhenda ngo buri mwanya ubusanzwe impunzi z'abarundi ziva mu nkambi z'agateganyo za kavimvira sange monge monge zitira mu bihangare byo mu nkambi ya murongwe hanyuma ishyirahamwe rya seri rifatikanye na idesi ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi rikabaha ibibanza byo kubakamo ndetse n'amafaranga yo kwishyura abafundi bitewe n'abantu baba bari ku ifomu nk'uko bisobanurwa n'uwimana make umwe mu mpunzi zubakiwe na haseri haseri yari ifise ishyirahamwe ryayo ryitwa idesi yari rijejwe kubakira abarefugee icyo gihe babaha ibiti bakabaha n'imbaratisho bakabaha amashitinyiri mbese ibintu byose bikenewe mugabo kuri aba bashasha abantu bagizwe n'ikomva munani bangana n'abantu bangana n'amafomu majana atanu na mirongo ibiri na zitatu barabahinduriye sisiteme y'ukubaka ubu bababwiye ko bateza kubaka bakoresheje gufatatura amatafari iyo sisiteme nayo ingene yahindutse yaje mu busuma n'ubunyonyezi no kutumvirizanya kurengeje cyane batubwiye yuko umuntu witaye imwe no kuvuga umuntu ari ku ifomu ari umwe bateza kumuha idolari ijana na mirongo ibiri n'indwi bagaca bamuha n'idolari mirongo itatu na zitatu kugira ngo akore wese bagaca bongera bakamuha n'ibashi imwe bakongera bakamuha n'udusumani mugo tuje kuraba twaje gusanga harimo abantu benshi baza kwiraba bagaca basanga ku mazina yabo hariho abandi bagiye kubasinyira ibintu bagasanga barabitwaye ayo madolari bavuga ngo bararungitse bateza kurungikira abantu majana atanu na mirongo ibiri n'indwi na batatu mugabo barungikiye ku bantu mirongo icenda bonyene bica bituma rero naho benshi babyinjiyemo bagafyatura ntibyashobotse kuko bafyatuye mu mvura kandi naho iyo mvura yari ihari ntibagira icyo bavomamwo n'abaronse icyo bavomamo izo bashi bazikoresheje amazi akabura amabombo yonyine ubwayo kenshi yama yacikaguritse mu nkambi tukabura amazi tangimana janine asaba haseri ko yakemura iki kibazo cyabo vuba na bwangu kuko abafundi babarembeje basaba amahera kuko nange sindigera ndonkamara n'umunsi n'umwe abo turikumo bose bararose amahera baguma rero baza kumfata ngo nindabaha amahera kandi nange batarayaronka ku ruhande rw'abafundi bamya yuko bazagura amagufuri bagafunga buri nzu bubatse haseri nikomeza gutinda kwishyura impunzi bubakiye amazu kuko byemezwa na nizigama reveriyani umwe mu bafundi bubatse amazu yo mu nkambi ya murongwe jewe niyahe akarorero genda afise inzu ishika ku cumi na zitanu nubatse kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze ariko naho biri uko muri izo nzu hariho inzu zishika kuri zitanu n'ubu ntarapfa ndosemwo amahera atanu abo bavuga ko batarigira baronka uruhera rumwe muri icyo kiringo rero tuvuga ko atari umurera rumwe rero twe turafise ingingo yuko tuvuga tuti buriya ngomba dufate ingingo nabo twagiye turazikorana yuko tworondera amagufuri riza kuzugara hanyuma asere izoshi zifata ingingo yuko twugaye inzu z'abandi maze batuburanye twe natwe ni twamara kuzugara bazoheza twisigwe tuvuga tuti none kubera iki abandi barose natwe abandi babo bakabura abandi bagahembwa ntiduhembwe nayo twege twacumuye iki ishyirahamwe ry'itumanaho rya vodacom ari naryo rishinzwe kohereza amafaranga mu matelefone y'izi mpunzi kugira ngo nazo zishyura abafundi rivuga yuko rikomeje gufungurira impunzi mpesa mu gihe barindiriye haseri ko ibahaye amafaranga kugira ngo nabo bayoherereze izo mpunzi twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo cy'abafundi bubakiye impunzi ariko ntibabone amafaranga ntibyadukundira ariko mu nama haseri igenda ikorana n'abaserukira impunzi zo mu nkambi ya murongwe ibamenyesha yuko iki kibazo cy'amazu yubatswe ariko akaba atarishurwa iri kureba uburyo nayo yakwishurwa vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurenge yo mu ntara kivu y'amajyepfo naho mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya gasabo yategetse ko ingingo y'umucamanza wa mbere kuri cyamunara y'ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara idategerezwa guhinduka yavuze ko ihinguriro ritsindwa kuko cyamunara ngo yakozwe yubahirije amategeko i kigali ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa nta ngingo n'imwe umucamanza yasobanuye mu ruhame yashingiyeho afata icyemezo mu rubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara ruregamiye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mugametre vedaste habimana kurutereza imitungo mu cyamunara mu buryo ruvuga ko bitubahirije amategeko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo yibukije gusa impamvu ebyiri zateye uruganda rw'itabi rwa rwigara kujuririra ibyemezo by'umucamanza wa mbere yibukije ko metre janvier rwagatare wunganira uruganda premier tobacco company limited yajuriye ku mpamvu ebyiri Metre Rwagatara avuga ko amategeko agenga ifatirabwishyu atubahirijwe ndetse n'amategeko agenga cyamunara nyirizina ngo yahonyanzwe mu minota nk'itanu umucamanza yanzuye ko ikirego cy'uruganda rw'itabi kidafite ishingiro bityo ko rutsindwa umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo yavuze ko igihembo cy'abanyamategeko bahagarariye abaregwa basabaga kidakwiye yavuze ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba guhama uko kiri ni ingingo yatangaje mu rukiko madame adeline mukangemanyi rwigara umugore wa nyakwigendera sinapolo rwigara n'icyemezo umwari w'amahoro Anne Rwigara umuyobozi w'uruganda yahise ashyiraho imikono umucamanza yamwizeje kubona kopi y'urubanza kuri uyu wa kabiri saa yine za mu gitondo kuko ngo aracyayinononsora mu baregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko Anne w'amahoro Rwigara umuyobozi w'uruganda rwatejwe mu cyamunara icyarimwe n'umunyamigabane warwo hanze y'urukiko ari kumwe n'abavandimwe be bari bumiwe icyemezo ntabwo tucyakiriye neza ni ugukomeza nyine kugaragaza ko nta butabera buri mu gihugu cyacu ntabwo nzi neza icyo nagusubiza muri make ariko birababaje kubona cyamunara nk'iriya iba ibintu bikanyagwa ku manywa y'ihangu abacamanza bagatinyuka kuvuga ko byakozwe mu mate byakozwe bikurikije amategeko ikiro ni ikikwereka ko tugifite igihe kirekire iyo ugenda rurerure mu gihugu cyacu mu rwego rw'ubucamanza ariko sinshidikanya ko ibintu bizahinduka vuba kandi bigahinduka neza iyi cyamunara itavugwaho rumwe ni iya fonde komerse y'uruganda yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi mu bibiri na cumi n'umunani iyi yagurishijwemo imitungo y'uruganda irimo ifatika n'idafatika kugera ku izina ryarwo iyi cyamunara yavuyemo miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga uruganda rw'itabi ruvuga ko yakozwe mu buryo butubahirije amategeko kandi ba nyiri imitungo bavuga ko batamenyeshejwe igihe n'aho cyamunara yagombaga kubera ubunganira mu mategeko akavuga ko uwatsindiye cyamunara ya mbere yagurishaga imashini z'uruganda ari nawe watsindiye cyamunara ya fonde commerce ibintu bo basanga ari nko gufata imitungo bakayitanga nta piganwa ikindi batumvikanaho ni agaciro k'ayavuye muri iyi cyamunara ya fonde commerce kuko ba nyiri imitungo batiyumvisha ukuntu uruganda rwasoraga miliyoni magana atatu za buri kwezi igihe cyamunara yashyirwa kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga bagasanga harabayeho itesha agaciro ku bushake mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka umucamanza wa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali yanzuye ko iyi cyamunara yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko umuzi wa byose rwanda reveni otoriti yishyuza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara miliyari zikaba kabesha eshatu z'umusoro ni umusoro umuryango utemera ukavuga ko bawugeretsweho ku nyungu za politiki cyamunara zimaze kuba ugira gatatu zatwaye imitungo y'uruganda yose kugera ku izina hamaze kuvamo hasagaho gato miliyari ebyiri ane rwigara yadutangarije ko nibamara kubona icyemezo cy'umucamanza bashobora kumenya niba bazakomeza kuburana ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda imwe mu miryango iharanira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu irashima umugambi wa leta wo kwegeranya no kubika amakuru ya adn ku banyarwanda bose inkuru ya claude ganza munyamagana umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda nta kwezi kurashira guverinoma y'u rwanda imenyekanishije umugambi ifite wo gukusanya no kubika amakuru y'ibanze ya adn ku banyarwanda bose babarirwa muri miliyoni cumi n'ebyiri adn ni acide desoxyribonucleique mu magambo arambuye asidi iba mu ntima y'ingirabuzima fatizo ari nayo igena amasano y'abantu ashingiye ku buvuke kandi ni nayo iha amabwiriza utundi turemangingo dushinzwe imikurire ya muntu iyi ngirabuzima fatizo cyangwa adn niyo ibasha kugaragaza se w'umwana bidashidikanywaho ubwo yahishuraga iby'uyu mugambi minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u rwanda johnston businge yashimangiye ko bizoroshya kubona ibimenyetso cyane cyane mu manza z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina iz'ubuhotozi n'izindi imwe mu miryango y'uburenganzira bwa muntu na sosiyete sivile nyarwanda bemera ko iyi gahunda yafasha cyane mu gukumira kurwanya no guhana ibyaha uyu ni ingabire marie imakiri uyobora umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane mu rwanda twebwe turabishyigikiye cyane twahoze tunabyifuza kuva kera bitewe n'uko burya iyo uziko hari uburyo bushobora gufatwamo bworoshye uwirinda icyaha ariko noneho cyanabaye tukamenya by'ukuri ninde wagikoze n'ibimenyetso bya bindi bifatika bidashobora kugibwaho impaka ntihagire n'inzirakarengane ishobora kubigwamo atari yo mu by'ukuri yakoze icyaha ubutegetsi bw'u rwanda burimo gushyira imbaraga mu kurwanya ibyaha hashakwa ibimenyetso bishingiye ku buhanga bwa siyansi bibasha kwirikana mu buryo budashidikanywa aho wakoze icyaha amakuru ajyanye na adn ya buri munyarwanda namara kubikwa umuntu wese ukekwaho icyaha azajya apimwa maze adn igereranywe n'isanzwe iri mu bubiko wakoze icyaha amenyekane bitagoranye impuzamiryango crado iharanira uburenganzira bwa muntu nayo isanga kubika adn z'abaturage bose ari byiza kuko ngo ibyaha bigenda byiyongera kandi ababikora bakiyoberanya cyangwa bagacika ubutabera evariste mu rwanda shyaka niwe ushinzwe ihuzabikorwa muri crado ati gukorwa nta kibazo tubibonamo ariko amakuru akazabikwa mu ibanga kandi noneho bikanakorwa abaturage ba nyir'ubwite abo bigomba gukorerwaho babanje kubazwa no kubyemera bakabisobanurirwa bake byo kuvuga gusa ngo ni kubw'inyungu z'umutekano w'igihugu ariko ntihendere uburenganzira bw'umuturage kugira ngo abanze asobanukirwe ibyo ari byo anamenyeshwe icyo ayo makuru yiwe agiye kubikwa azakoreshwa ndetse hagashyirwaho nk'iteka rya minisitiri cyangwa itegeko rivuga n'abafashe amakuru icyo bagomba kuyakoresha ndetse n'umuntu wayakoresha mu gihe binyuranyije n'amategeko akaba yabihanirwa bwana jean leonard sekanyanga uvugira sosiyete sivile nyarwanda asanga kubika amakuru ya adn ya buri munyarwanda byakwihutisha kubona ibimenyetso ku buryo ntawakongera kuzira akamama hari igihe abantu bashobora kurengana tuvuge niba icyaha cyakozwe n'umuntu runaka ugasanga habayeho gukeka abantu baketswe bamaze igihe kinini bakurikiranwa wenda n'ubutabera kugira ngo icyaha ahubwo bw'uko aribo bagikoze bigatwara igihe kinini abantu barenda barafashwe banapfuye rero igihe adn zaba zihawe zirinzwe bya bindi byo gukeka umuntu muri y'umwera muri ukwezi muri kasho bagishakisha ntabwo byazongera kubaho bigatuma nta muntu warengana cyangwa se wamara igihe kinini atararenganurwa byaha aho kugira ngo hagire benshi babirenganira mu gihe barimo bashakisha uwakoze icyaha hari imwe mu miryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'abasesenguzi batabura kugaragaza impungenge z'uko aya makuru agaragaza isano y'ubuvuke abantu bafitanye ashobora kuzakoreshwa mu buryo bubi mu gihe kizaza ariko ingabire marie immaculee wasanga kwihutira kwemeza ko amakuru azakoreshwa nabi bitaba ari byo cyakora ngo biramutse binabaye hari icyakorwa ikintu cyose iyo kitaratangira gukora ntabwo wamenya ko kizica ibintu cyangwa se kizabitunganya cyane ko bitaranatangira nyine ngo tubone ko harimo ibyo bibazo ariko biramutse bitangiye tugasanga ibyo bibazo birimo byamagana bigahinduka ariya makuru ni amakuru y'umuntu bwite mwumva byazakorwa bite kugira ngo abaturage babikorerwe babyumva neza banasobanukiwe n'impamvu yabyo hagomba kubaho ubukangurambaga bwo kubisobanura neza no kubereka icyo bimaze no kubizeza ibanga bigomba kuzaba ari uko bimeze umuntu wese adashobora kubigiraho access mu buryo ubwo ari bwo bwose ndetse n'itegeko risobanura umuntu arigiraho access ninde kandi ryari kandi byatangira gukora bigakora gutyo koko guverinoma y'u rwanda ivuga ko ifite ibikoresho byangombwa ngo iyi gahunda igamije ubutabera itangire ikazitwararika amahame mpuzamahanga ikazanategura amategeko anoza arebana n'ikoreshwa ry'aya makuru kandi bikubahirizwa magingo ya guverinoma y'u rwanda ntirahishura igihe uyu mugambi uzashyirirwa mu bikorwa cyakora minisitiri w'ubutabera yakomeje ku kubanza gushaka ingengo y'imari no gutora amategeko azagenga uko bizakorwa mu mwaka ushize nibwo u rwanda rwatangije laboratwari y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga ibasha gupima adn iyi laboratwari imaze gupima adn magana ane ku mpamvu zo kugenza ibyaha cyangwa ku mpamvu z'abashaka kumenya ababyeyi nyabo b'umwana ikiguzi cyo gupima adn ku mwana n'ababyeyi bombi ni ibihumbi hafi magana abiri na mirongo itandatu by'amafaranga y'u rwanda ugendeye ku mibare iheruka igaragaza ko u rwanda rutuwe na miliyoni cumi n'ebyiri gupima adn zabo bose byatwara asaga miliyari igihumbi ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari yose y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda aha kandi hataba ariwema yakoreshwa mu bindi u rwanda rugeze kuri iyi ntego cyaba aricyo gihugu cya mbere ku isi kibigezeho gusa hari n'ibindi bihugu byatangije umugambi nk'uyu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu kowete yatoye itegeko risaba abaturage bose n'abashyitsi gutanga adn zabo ariko iri tegeko riza kwangwa ritaratangira kubahirizwa kowete yavugaga ko igamije gutahura abakora iterabwoba ariko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi urukiko rurinda itegeko nshinga ruvuga ko iryo tegeko ryaba rivogera ubwisanzure buteganywa n'itegeko nshinga igihugu cy'ubushinwa nacyo gitunga agatoki kuba cyarafashe adn z'abaturage batabizi binyuze muri gahunda yo gusuzuma abantu aha ngo yabikoze igendereye abaturage ba nyamuke b'abayugars bo mu ntara ya shinjiyang bahurijwe mu nkambi bafungirwamo bakaba banakorerwamo iyicarubozo ariko ubutegetsi burabihakana bukavuga yuko ari mu bigo byigisha imyuga baba barakoze ibyaha claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubasaba kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu iminsi yose i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.